bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwe bwe muratwumva ata nkomanzi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane nini nahazwe ibanki nkuru y'igihugu mu burundi brb mu mpfunyapfunyo yemeza ko abarundi batari bake batarijukira kuziganya no kugurana na biciye mu mabanki ibice cumi na bibiri n'ibice bitanu ku ijana nibo bonyene bafise amakonte mu mabanki atandukanye bashoboye kuba agiye nka seri nambitse agasanduku nkagenda mu murima umuntu wundi akamena umusuma akaza akamena idirisha agatora ka gasanduku tubitsemo amahera akabomora harimo nk'ibihumbi amajana atanu amajana atandatu tugasanga bayiwe izo ni ingorane zishya zishika ku munywanyi uyu ni umupfasoni serina niyongere umunyamabanga wa rimwe mu mashyirahamwe akorera mu gifuri mu kubika mu dusandugu amafaranga y'abadashoboye kwitura amabanki biturutse ku mikoro make aha asigura ko atamutekano muri ubwo buryo bwo kubika amafaranga muri make kandi muri turki nyamugigima yahitanye abarenga mirongo itanu naho hakurya mu gisagara ca quebec muri canada umugizi wa nabi yitwaje imbugita yaraye yishe abantu babiri akomeretsa batanu aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase tubafitiye n'ikiganiro cihariye na musenyeri antoine kambanda umunyarwanda wa mbere aheruka kugenwa na papa nka kardinal ntikibacike mu mpera y'ano makuru amakuru yacu rero turayahera muri turki aho abantu barenga mirongo itanu bahitanywe na nyamugigima yakomerekeje abababa amajana icenda igasenyura amazu ataramenyekana iyo nyamugigima yumvikanye kandi no mu bugiriki aho abo yahitanye bamaze kumenyekana ari babiri perezida wa turukiya recep tayyip erdogan yahojeje imiryango yabuze yemera ko abanyagihugu amazu yabomotse baza kuba baregeranirizwa aho leta yabateguriye abandi nabo ibe irabapangira amazu mu mihingo itandukanye mu kurindira ko ibubakira amashasha mu bitamenyerewe umushikiranganji wa mbere w'ubugiriki yahamagaye kuri telefone perezida wa turki amwihanganisha muri ivyo vyago hama yandika kuri twitter yiwe ko mu bihe vy'amakuba ibihugu vyari bikwiye kurengera amatati bifitaniye bigafatana mu nda perezida erdogan inyuma y'ikiyago cabo kuri telefone nawe yaciye asubiza ubwo butumwa bw'umushikiranganji kiriakos mitsokatakis kuri twitter ati ugushigikirana kw'ibihugu bibanye muri bino bihe bisumba vyose ubwo butumwa abategetsi bahanahanye amerika yabushimagije ivuga ko bishemeye kubona ibihugu bifitaniye ibibazo vyirengagiza ivyo bidahurije ko mu bihe vy'amakuba bigahitamwo gushigikirana amerika yacigira ko yemera ko yiteguriye gushigikira abahuye n'amakuba turki n'ubugiriki twibutse ko ari ibihugu haheze igihe bidaca n'uwaka bivuye ku bibazo bishingiye ku ibahari ya mediterane biri hagati yavyo nari nabiciye ku masonga nkitangura polisi y'igisagara ca quebec muri canada yataye muri yompi umugabo yagirizwa ko ariwe yicishije imbugita abantu babiri ejo kuwa gatandatu mw'ijoro agakomeretsa batanu ico gitero cabereye hafi y'ahakorera inama nshingamateka cagabwe n'umuhungu ari mu myaka ya za mirongo ibiri nk'uko polisi ya quebec ibandanya ibivuga umuvugizi wa polisi muri quebec etienne doyon avuga ko abo bantu batanu bakomeretse bariko baravugwa kandi bizeye ko baza gukira bivanye n'uko bameze polisi yirinze gutangaza imyidondoro y'abaguye muri ico gitero ibwira abamenyeshamakuru ko icatumye uwo musore akora iryo bara kitaramenyekana bagitohoza gusa yasavye abanyagihugu kubandanya biyugaraniye mu mazu yabo kugera amatohoza y'ikiri inyuma y'ico gitero amenye yamenyekanye ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda imbere yo kuja mu karere reka tubanze turabe gato aho ivy'ubwandu bwa virusi ya korona bugeze ijya nino ku isi ibitigiri vyerekana ko abanduye uwo mugera bibandanya kuduga ubwongereza bugize igihugu c'icenda kivugwamwo abarenga umuriyoni banduye nk'uko kaminuza ya Johns Hopkins ikora ubushakashatsi kuri ico kiza ikanatanga amakuru yacu ku mwanya ku mwanya ivyerekana abamaze guhitanwa na covid ya cumi n'icenda muri ico gihugu c'ubwongereza bageze ku bihumbi mirongo ine na bitandatu n'amajana atandatu na mirongo ine na batanu umushikiranganji wa mbere muri ico gihugu boris johnson ejo mw'ijoro yahambirije bagenzi biwe bo mu bufaransa ubudagi n'ububirigi mu kugarukana amabwirizwa yo gutuza ico kiza mu gihugu cose imirimo imwe imwe naho yategetswe kongera kugarwa guhera ku wa kane w'indwi iza muri ico gihugu amashure amasentare abakorera mu gisata co kubaka bo bazoguma bakora ukuri kwamye abakoresha basabwe ariko ko abakozi bose bashobora gukorera mu mihana yabo bokorerayo hagati aho leta zunze ubumwe za amerika iracari imbere mu bihugu bivugwamwo ubwandu bwinshi n'impfu nyinshi zitewe na korona abanduye barenze miliyoni icenda n'ibihumbi ijana mu ijoro rimwe gusa bashasha banduye uh, bakaba bababa ibihumbi mirongo umunani abamaze kwitaba imana barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu barimwo abarenga amajana umunani na mirongo itanu bashengeye mu ijoro ryakeye nk'uko kaminuza ya johns hopkins iri i washington ivyerekana muri rusange ku isi yose abanduye barenze imiliyoni mirongo ine na zitandatu abamaze kwitaba imana nabo bakaba barenga umuriyoni n'ibihumbi ijana mu kanya isase duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu burundi abarundi batari bake ntibarijukira kuziganya no kuguranana vyerekanwa bikavugwa ni banki nkuru y'igihugu c'uburundi brb yemeza ko ibice cumi na bibiri n'ibice bitanu ku ijana vy'abarundi ari bo bonyene bafise amakonte mu mabanki atandukanye abapfasoni baracari inyuma ugeranije n'abashingantahe ibindi kuri no nkuru ijwi rya amerika ryateguye riciye ku banywanyi baryo mu burundi tubisomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana ari kigali mu rwanda bamwe mu bakozi ba leta baba mu gisagara ca bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi hamwe n'abanyagihugu birimizi bo mu ntara ya bujumbura bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko kuziganya no kuguranana bikiri ikibazo kuri bo insiguro bose batanga na mikoro make baravye umwimbu baronka umwe mu bakozi ba leta yigisha kuri rimwe mu mashuri yisumbuye mu gisagara ca bujumbura atashimye gutanga ijwi kuri mikoro asigura ko amafaranga ahembwa aherera kuriha inzu akodesheje hamwe no kwiyunguruza aja ku kazi uwo mwigisha abandanya avuga ko mu kugira ronke ico afungura umuryango ufata amadeni mu nshuti no mu bagenzi kuri we ubwo buzima abayemwo bumutuma atabona aho yokura amafaranga aziganya umukenyezi amina vyugusenge aba muri komine mutimbuzi nawe avuga ko impemba aronka mu burimyi ataco yoziganyako ishirahamwe uri umukene ryo kuziganya no kuguranana mu kurijamwo birakugora kuko nta kuntu woza uraja guca iyo tasha uvuyeyo ugasuma ukaronka n'abashira mu ishirahamwe ukihitamwo kimwe gusuma kuko niwokwemera gupfa kubera ishirahamwe urumva uhitamwo kimwe gusa nkajeyo kubera ata buryo fise n'ashirahamwe nogendamwo kandi ataco fise nkora canicarira ngaho nyene ibice cumi ku ijana vy'abanyagihugu nivyo bifise uburenganzira bwo kuronswa ingurane mu mabanki nk'uko icegeranyo c'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane c'ibanki nkuru y'igihugu kivyerekana insiguro yavyo nuko ahanini ibice mirongo umunani ku ijana vy'abarundi batunzwe n'uburimyi bituma badashobora kuronka ingwate isabwa mu mabanki vyongeye abaronswa ingurane baridogera amabanki ko abasaba inyungu y'umurengera amashirahamwe amwamwe mpuzamakungu afadikanije na leta y'uburundi yaragaragarije gutorera inyinshi ico kibazo c'abanyagihugu bato bato ku bijanye no kuziganya no kuguranana uhereye mu bakenyezi n'abigeme kugeza ubu umugambi nawe nuze muri kino gihe uri mu mirimo y'ubushikiranganji usa n'uwamaze gukwiragizwa mu ntara zose z'igihugu imiryango imwe imwe imaze kuja muri uwo mugambi irashima akarusho ikurayo ziko banyankamozi ni nyumba kumi muri zone rukaramu ubusanzwe hari ibintu byafashije kuko kenshi nk'uyu mudamu agiye mu ishyirahamwe hari igihe agana akagura nk'ibihumbi mirongo itanu cyangwa ijana agaca bararaba tunadandaza tukatafasha muri rwa rugo mu gihe wewe udafise umugabo kuko twese abagabo turonkera turimo turonka isi yose cyangwa ugasanga bigura n'aya mafaranga ari nk'ahantu yumvise ho gukota akarima ukatubwira ati jewe mugenzi wanjye narose ahantu nkota ngabo nabwo yaba yaramushyirahamwe ugaca murima hahandi bibajyana kubera yabitoye amahera mwishira hamwe canke yafite uburyo bwinshi bufasha urugo canke akabona ko muhera ata kintu gihari agaca bagenda agasema hagurana bya bihumbi icumi mukamurafungura hama babiromba acuruza umukenyezi wawe akaza kubishyura mwishira hamwe ariko amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana nubwo ari menshi mu gihugu menshi akorera mu gifuri amafaranga abikwa mu gasandugu abanywanyi bakurakuranwa gutahana buri ndwi canke buri kwezi bivanye n'uko ishyirahamwe ryitunganije serina niyongere umwanditsi muri rimwe muri ayo mashyirahamwe avuga ko atamutekano kuri ubwo buryo bwo kubika amafaranga turashoboye kuba agiye nka serina mbise agasanduku nkagenda mu murima umuntu wundi akamena umusuma akaza akamena idirisha agatora k'agasanduku tubisemo amahera akabomora harimo nk'ibihumbi amajana atanu amajana atandatu tugasanga bayibe izo ni ingorane zisha zishika ku munywanyi icegeranyo c'ibanki nkuru y'igihugu brb kibandanya cerekana ko abakenyezi bafise amakonti mu mabanki ari bake ugereranije n'abagabo ico cegeranyo cerekana kandi ko hari ibibanza amajana indwi na kimwe umunyagihugu ashobora gutorerako amafaranga haba mu mabanki mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana hamwe no mu maposita ariko rero umuvugizi mu runani rw'amashirahamwe y'abakenyezi kafob ntunzwe n'imana christine asaba ko amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana yo kwegera abanyagihugu mu makomine ni uguhimiriza ayo mamikorofinanse ashike ku mitumba ashobore gufasha abo bakenyezi ku neza y'abakenyezi no ku neza y'abo mikorofinanse nk'ubu akarorero nka posite posite iri ku mitumba myinshi irashika no ku mitumba kure twahimiriza abo bakenyezi ko baja muri posite canke bakaja mu mikorofinanse kubera niho nyene usanga batanga amahera makeya kuko ntayo bifitiye na menshi mugabo bashaka kuyagwiza ayo mamikorofinanse niyo twosaba yuko yoshika ku mitumba hagati kugira ngo ashobore gufasha abo bakenyezi muri iyo migambi barimo yo kuziganya no kugurana abahinga mu bijyanye n'ubutunzi bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko ukuziganya no kuguranana bitari mu mico y'abarundi ku bw'ivyo bahanura ko leta yoshira inguvu mu gutera intege no mu gushyiraho uburyo bwo gukingira amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana ashingwa n'abanyagihugu tuve mu burundi twerekeze muri repubulika demokarasi ya kongo mu ikambi ya murongwe ivugwamo impunzi z'abarundi zitewe ubwoba n'ububisha bwo kunyuruza abantu bwadutse muri teritwari ya fizi abanyuma banyurujwe ku munsi wa gatanu w'indwi iheze banyurujwe n'abitwaje ibigwanisho muri bane banyurujwe harimwo impunzi imwe y'umurundi mugenzi wacu vedaste ngabo aratubwira ibindi nk'uko bitangazwa n'umuyobozi wungirije wa sosiyete sivile mu mujyi wa baraka bwana motari wa murendera mateso avuga yuko abo bantu bane bashimuswe bageze imarinde mu birometero bigera kuri cumi na bibiri n'umujyi wa baraka barimo abakozi babiri b'ishiramwe rya dra n'impunzi imwe yari yahawe lifti hamwe n'umuturage umwe wari usanzwe agemura imbaho mu nkambi ya murongwe uku gushimutwa kw'abo bantu bari bavuye mu nkambi ya murongwe berekeza mu mujyi wa baraka abyemezwa n'umuyobozi w'iyi nkambi Dominique Ntamubana hari imodoka y'ishyirahamwe rya hadra risanzwe rifasha muri iyi site ya murongwe ibijyanye no kwiteza imbere yari bari batashe hanyuma rero harimo n'impunzi imwe bari bamwunguruje hanyuma rero bageze hirya y'ikambi nko ku birometero bibiri niho bahura n'abagizi ba nabi barabahagarika babahagarika bafise intumbero y'uko baca babakura mu muduga bakabajana barabajanye amakuru dufise nuko bajanye abantu bashika kuri bane harimwo abakozi babiri b'iryo shirahamwe adra hamwe n'uyundi yariko arakorera igikorwa adra co gushinga amamashini ahura ibigori hamwe rero n'iyo mpunzi imwe yahoze ari na arongoye n'iyi kambi yacu yitwa remi mathieu bigirimana ayo makuru ni ay'ukuri aka karere turabona yuko tutorohewe na gatoya kuko si ubwa mbere bibaye murabizi yuko ata mwaka wari bwahere bari bajanye umukozi wa hsr baramumarana igihe murabizi yuko hari n'umukozi wa msf byabaye ko binatuma iryo shirahamwe ritagikorera muri aka karere kacu turabona yuko ari ikibazo kitoroshe bamwe mu bakozi b'ishiramwe rya dra bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza yuko ari abantu bane baraye bashimuswe barimo abakozi babo babiri ba dra bari bavuye mu nkambi ya murongwe aho bari biriwe mu mirimo yo guhugura amashiramwe y'impunzi ibijyanye no kwihangira imirimo nubwo bamwe muri abo bakozi ba dra birinze kuduha amajwi bavuga yuko bashimuse bagenzi babo bari gusaba amafaranga angana n'ibihumbi mirongo itanu by'amadolari kugira ngo babarekure uyu muco wo gushimuta abantu wadutse muri iyi teritwari ya fizi yiganjemo imitwe yitwaje ibigwanisho uteye impungenge zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya murongo jacqueline niyonsaba ni impunzi yo mu nkambi ya murongo jewe n'ukuri nk'impunzi yo ngaha imurongwe numva ubwoba bwinshi cyane kuko ibi bintu biriko biraba muri iyi zone fizi ni ibintu bidutera ubwoba cyane kumva nk'ejo ngo hari mu gihe cy'isaha icenda ngo abantu abakozi bo muri yadra hajya ariko barava mu kazi batashe iyo baba baraka ngo bafatiwe aho hantu bitwa imarinde ariko n'ibintu bidatom- bidatahurika aho hantu kuko ijya modoka iba irimo n'amaburi buri- bakunze kugenda bata- batari munsi y'abantu barenga bane kumva aho hantu bafatiwe ni ahantu hafi y'igisagara c'imihana ariko nta muntu n'umwe yashoboye gutabara rero twebwe nk'impunzi ngaha kandi urumva ko harimwo n'umurefugi ari muri iyo modoka mugenzi wacu dufise ubwoba bwinshi kuko ibintu biguma biducako kuva aho dushikiye muri iyi kambi ni byinshi nk'abamaze kwicwa batugwa ibiziga ngaha ni benshi bamaze gushika bane batogwa ibiziga tutazi ababishe hari umunyeshuri yapfuye agiye ku ishuri i- inyuma y'ikambi ntitu- ntituzi abamwishe ubu rero naho badutse no mu baparteneri twebwe nk'impunzi dufise ubwoba bwinshi ubu u- n'ibikorwa bimwe bimwe birahagaze byo kuja inyuma y'ikambi ubuzima bwacu bugiye guhagarara mu gukora mu kurya mu kurondera icyo dufungura twahora tuja inyuma y'ikambi kuko dukubise amezi atandatu tudapokera no gupokera ntidupokera kumvo yo kudapokera bituma tuja kurondera ubuzima bwo hanze none uba ugiye ko atagaruka twebwe nk'impunzi nitubona nyine tugiye kubaho kabisa turafise ubwoba bwinshi cane ubuyobozi bwa sosiyete sivile muri baraka buvuga yuko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri teritwari ya fizi abantu bitwaje imbunda bamaze gushimuta abakozi bakorera amashyirahamwe ya msf action aid haser ndetse na adra babarekura ari uko barinze gutanga amafaranga vedaste ngabo ku bwa radiyo ijwi ry'amerika uvira mutara kivu y'epfo iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umwungere wa eklezia katolika papa francisco ku munsi wa mungu uheze yaragenye abakardinale cumi na batatu barimo arkipiskopi wa kigali mu rwanda ariwe musenyeri antoine kambanda ni igikorwa cabaye inyuma y'imyaka ijana na mirongo ibiri eklezia katolika ishinzwe mu gihugu c'u rwanda mu kiganiro cihariye yagiranye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana Cardinal Kambanda yatanguye asigura uko yakiriye agateka yatewe na Papa Francisco.
nayakiranye ibyishimo ariko harimo no gutungurwa kuko ntabwo nari mbyiteze u rwanda ni igihugu ubundi kitagira icyicaro cy'umukaridinari nibo bwa mbere ntabwo rero biri mu bintu nk'abanyarwanda twari twiteze nanjye ni uko nguko ariko ni ukubishimira imana kuba imana mu rwanda yaraduhaye uwo mugisha no gushimira nyir'ubutungane papa kuba yaradutekereje ni ikintu kidushimishije ko kiliziya mu rwanda nayo ibarwa mu iza kiliziya zifite abakaridinari muri afurika ni ubwa mbere mu myaka ijana na makumyabiri kuva ah, kiliziya yasakara mu rwanda ko igihugu cy'u rwanda kibonye umukaridinari ibyo bisobanuye iki ku bakirisitu kuri kiliziya y'u rwanda ndetse nk'uko mubivuga kuri kiliziya yo mu karere u rwanda ruherereyemo kuba kiliziya mu rwanda ibonye umukaridinari ni ukuvuga ngo ni kiliziya na nyir'ubutungane papa abona ko imaze gushinga imizi imyaka ijana na makumyabiri ntabwo ari myinshi ukurikije izindi zimaze imyaka ibihumbi bibiri ariko ubwo ni ukuvuga ngo natwe imaze gushinga imizi ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo natwe ijwi ryacu rishobora kumvikana mu ruhando rwa kiliziya ku isi ni kuba twagira umusanzu dutanga mu iyogezabutumwa ku isi karidinari aba ari mu nama njyanama ya papa aho inama ubunararibonye n'ibikorwa by'iyogezabutumwa mu rwanda biba bishobora gusangizwa abandi bakirisitu mu rwego rwa kiliziya ku isi ikindi ni uko karidinari ashyirwa mu nteko itora papa ikanatorwamo papa nabyo urumva ni umuryango w'abakirisitu uba uri ku isonga mu kugira uruhare mu buzima n'ibikorwa bya kiliziya ku isi nibutsa bumva ijwi rya amerika yuko mwahawe ubusaseridoti na mutagatifu yohani pahuro wa kabiri wari papa icyo gihe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda guhabwa ubusaseridoti n'umutagatifu uyu munsi ukaba ugiye kwicara i roma ku ntebe y'umukardinali uwo murimo nk'uko babivuga uretse kuwakirana ishema wumva uko uremereye bingana gute amateka agengwa n'imana kuba mutagatifu papa yohani paul wa kabiri yaraje mu rwanda tugeze igihe cyo guhabwa ubusaseredoti turangije amasomo ya seminari inama y'abepiskopi igatekereza muri gahunda y'ibikorwa papa azakora n'urwibutso azabasigira ko ariwe waduha ubusaseredoti ibyo byose ni kwa kuboko kw'imana kugenga amateka ikintu cya mbere rero mba nshimira imana yo mugenga wa byose iyo dukesha byose no kuba nyine naragize ayo mahirwe n'imana mba mbishimira si ukuvuga ko ari umuntu ashobora kwikorera ngo abyipangire ahubwo n'imana niyo igomba gushimirwa rero kandi n'abakirisitu kumfasha ngo tuyishimire cyane cyane abakirisitu mu rwanda ndetse no mu karere uri umwepisikopi uri umukardinari uri intumwa y'imana mu rwanda iki cyubahiro ugihawe nyuma y'imyaka makumyabiri n'itandatu igihugu cyawe cy'u rwanda kinyuze mu marorerwa akomeye yageze kuri jenoside yakorewe abatutsi ikintu kiliziya y'u rwanda yakomeje kuvugwamo ariko ikagira inzira yo kugangahurwa iyo ushubije amaso inyuma usanga kiliziya y'u rwanda igeze he kandi uyu mwanya wawe uzayifasha iki kugira ngo irusheho kwitagatifuza murakoze bimwe mu bintu bikomeye mu rwanda nk'igihugu na kiliziya mu rwanda byanyuzemo na yari amateka ya jenoside ni icyasha gikomeye abantu batwifatiye ku gahanga u rwanda rwari rumaze kugira umubare w'abakirisitu munini bakibaza ukuntu ibintu nka biriya bishoboka ni ibintu rero byatubabaje kandi bidukora isoni ariko imana igira impuhwe ni umubyeyi w'impuhwe kuba imana yaradufashije muri uru rugendo rw'imyaka makumyabiri n'itandatu tukagenda twiyubaka mu bwiyunge tugenda turushaho kubaka ubumwe nk'abakirisitu n'abanyarwanda ni nabyo rero dukesha no kuba ubu ngubu kiliziya mu rwanda yaseruka mu mahanga papa akaba yayitoramo umukaridinari ni impuhwe z'imana ariko kandi n'abanyarwanda abakirisitu mbashimira umusanzu wabo ubwo bufatanye kugira ngo dushobore kubabarirana habayeho ikintu cyo kubabarira no gusaba imbabazi no kwiyunga pasitorale muri myaka makumyabiri n'itandatu tumaze ni aho ngaho yagarukaga ku kunga abanyarwanda no gusana imitima rero nabyo ni intambwe ikomeye kandi dushimira na nyir'ubutungane papa ko yashimye kandi akaba abona ubwo butumwa bw'umuryango wa kiliziya mu rwanda abumva ijwi ry'amerika bakomeje kuduhamagara kutwandikira batubaza niba muzakomeza kugira icyicaro cyanyu i kigali nka arikepisikopi wa kigali cyangwa se niba muzagira n'ibindi biro i roma kwa papa intebe yanyu izaba iri hehe nzakomeza kuba arikepisikopi wa kigali keretse niba ubutungane papa mpaye ubundi butumwa n'ubundi nk'umujyanama mu nama njyanama ya papa azajya adutumaho igihe hari imirimo yo gukorwa i roma ariko ngaruke muri diyosezi nshinzwe mbere y'uko mbareka nyir'icyubahiro ni iki mwasaba abakirisitu b'abanyarwanda ndetse n'abandi mu karere bumva ururimi rw'abanyarwanda muri iki gihe cyo gushimira imana
nabasaba kugira ngo dufatanye gushimira imana kandi dufatanye kugira ngo ivanjiri ikomeze gushinga imizi ubukirisitu bwubaka ubumwe n'ubuvandimwe mu bantu bishinga imizi cyane cyane muri ibi bihe bya kovidi cumi n'icyenda icyorezo cyugarije isi kidusaba ubufatanye kugira ngo tugire turusheho gutsinda kuba ba nyamwigendaho no kwikunda ni uburwayi bwagaragaje ko bisaba abantu gufatanya kugira ngo ushobore kubutsinda ubundi iyo umuntu arwaye izindi ndwara umutima cyangwa diyabete ufite ubushobozi arivuza kugeza ku buvuzi bushoboka buriho buhenze ariko kuri kovidi iyo wivuje wenyine kubera ko wifitiye ubushobozi ni hahandi uragaruka ba bandi bagenzi bawe baturanye utavu batabonye ubushobozi bwo kwivuza bakakwanduza bivuga rero ngo ni uburwayi n'icyorezo kidusaba gufatanya twese twivuza tukivuriza hamwe gufatanya kugira ngo tubwirinde ariyo mpamvu twihanganira kudashobora gusabana ndetse no mu gusenga tugasenga twirinda ariko kandi no gukora ku buryo nk'uko byatugendekeye naboneraho gushimira abantu ko habayeho ubufatanye kugira ngo hatagira umuntu wicwa n'inzara kubera yuko bari muri guma mu rugo ntawe ushobora kujya kwihahira kuko iyo habaye ukwirwanaho bamwe banduza abandi ugasanga ni ibyo twari turimo byose ntacyo bitanze ivanjiri ridufasha kurushaho kubaka ubuvandimwe n'ubumwe ari nabyo bituma imana ihora isingizwa no kuba abahamya b'urukundo rwayo muri iyi si yuje nabi urakoze Cardinal Antoine Kambanda mbashimiye aka kanya mwigomwe mukagaha ijwi ry'Amerika
itumanaho ni ubutumwa bukomeye budufatiye runini bwubaka namwe kubaka ubuvandimwe ubumwe bw'abantu ku isi ni biri mu butumwa mushobora kudufashamo cyane murakoze reka twakire iyo migisha ya musenyeri antoine kambanda tunayerekeza kubumviriza ijwi rya amerika bose akaba ari ngaha duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya nshimire bagenzi banje bose bagize uruharangwa no makuru n'ibiganiro bitegurwe byongere bibashikire n'amakuru tubandanya gutororokanya tukanabashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca virusi ya korona mwumvise ko kibandanya akiduga kuri mikoro mwari kumwe na jodiane ninahazwe fasile gebehu niwe yegeranije amajwi yacu twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose abemera bagahimbaza umunsi mukuru w'aberanda bose twizere yuko mwawuhimbaje neza mu banyu no mu byanyu naho ubutaha murare aharyana ahataryana harara umwasi